muri radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu dusange kuri facebook na twitter kuri arobas voa radiyo yacu naho wayeshatu radiyo yacu voa akadomo com ni site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma najya taha hari ku bugenzuzi bwa gahunda n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi n'ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku byabaye mu rwanda mu myaka makumyabiri n'icyenda ishize ariko tubirebere mu ndorerwamo y'umukobwa w'imyaka makumyabiri n'ibiri muri icyo gihe birumvikana ko atabonye ibyabaye mu gihugu byose ariko ibyabereye aho yari ari n'ibyamubayeho nanone wenda si byose yavuze ariko yabashije kubyegeranya ashingiye ku ijambo rimwe ryakunze kumuzamo inshuro nyinshi ntiwemere gupfa n'ijwi Dimitri sisi mukanyirigira yemeza ko yumvise riturutse imbere muri we ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yari irimbanije mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane abisobanura mu gitabo aheruka kwandika yitiriye iryo jwi do not accept to die mu rurimi rw'icyongereza iri jwi ryagize uruhare ruhe uruhe ruhare mu kurokoka kwe ese buri wese ashobora kumva ijwi nk'iri mu bihe nk'ibyo yari arimo cyangwa bijya gusa nabyo ibibazo n'ibindi nibyo byatumye tubatumirira madame Dimitri sisi mukanyirigira mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa kane ni mu gihe hasigaye amasaha make ngo u rwanda rutangire kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi madame Dimitri mukanyirigira sisi turavugana ari i kigali mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
yego murakoze jeffrey
ye reka duhere ku mugambi nyirizina wo kwandika igitabo mu kanya turajya ku byerekeye inyito n'urugendo wanyuzemo ucyandika ariko duhere ku mugambi ubwawo wo kwandika ibyakubayeho ibyo wanyuzemo muri iki gihe umugambi wawutangiye ryari kubera iki
murakoze cyane umugambi wo kwandika rero nawutangiye jenoside yakorewe abatutsi itari yarangira kuko numvaga ibyo umaze kubona bimaze kuba byinshi kandi byakenerwa kwandikwa n'abandi bakazabimenya kuko jenoside yarangiye yahagaritswe n'ingabo za efuperi inkotanyi ku itariki enye z'ukwa karindwi mirongo icyenda na kane ariko guhera kuri cumi n'eshanu z'ukwa gatandatu muri uwo mwaka njye nayo nageze mu gice yari yararangiye kubohorwa n'inkotanyi numvaga ngiye kuri iyo jenoside isa nkaho yahagaze muri ako kanya rero k'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu niho nafashe umwanzuro n'icyemezo ko nzandika ntibigenda neza ariko bigenda bigorana nyine niyo mpamvu bitaba byashoboye gusohoka ku myaka makumyabiri n'umunani ariko kwandika nabitekerejeho kera mufatira n'uwo mwanzuro ubwo numvaga abantu benshi batari bahari n'abana tuzabyara bazadukomokaho ari ngombwa ari ingenzi ko bamenya amateka yabaye mu rwanda cyane cyane mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mwakoze
igitabo cyawe do not accept to die ndagifite hano imbere yanjye muri studio z'ijwi ry'amerika urebye uburyo wacyanditse ni uburyo mu by'ukuri utabara inkuru z'ibyabaye gusa cyangwa se z'ibyo wabonye gusa ahubwo usa n'uzibohesha umurunga w'ubuzima bwawe n'umuryango wawe ku buryo uvuga inkuru yawe ariko hakaziramo ibyabaye muri icyo gihe ndetse no mu gutangira usa n'utanga niko nakwita byita nk'iriburiro ry'imiterere y'umuryango wawe n'inkomoko ni kuki wahisemo gukoresha ubwo buryo
urakoze nahisemo ubwo buryo kuko iriya ni inkuru yanjye inkuru y'ubuzima bwanjye ntabwo nari kuyihera muri jenoside kuko jenoside yatangijwe imyaka makumyabiri n'ibiri kandi ku musomyi nagira ngo umusomyi cyane cyane utarabaye mu rwanda cyangwa warugezemo nyuma afate uwo muntu wandika umwanditsi amutereke muri kontekisite aho avuka aho yarerewe aho yakuriye aho jenoside yakorewe abatutsi yamusanze noneho n'aho ari uyu munsi bitanga rero ishusho ku muntu wandika inkuru ye kuko ntagomba mvuga iy'abandi noneho usoma n'undi uwo ari we wese agashaka kuba yashyira iyo nkuru ahantu muri biogarafi aho byabereye ndetse n'igihe byabaye muri tayimulayini nibwo buryo nahisemo rero kugira ngo amateka y'ubuzima bwanjye nasanisha n'ay'igihugu n'ay'igihe nari ndimo afite abe yaba yuzuye ku muntu urimo gusoma ni byiza ko iyo umuntu yandika inkuru ye atangirira aho yatangiriye nyine kugeza uyu munsi kuko ni ubuzima bukomeza ni ubuzima bukomeza bwanyuze muri ya biti byose bitandukanye byaba mu gihe byaba no muri ahantu
madamu uburyo nabo bwiza murakoze madamu mukanyirigira iki kiganiro hari ukuntu tugisangira rero n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika baba batwandikiye bashaka kugira ibitekerezo batanga cyangwa ibibazo babaza reka unyemerere twambuke tubanze twakire tuyisenge jean d'amour uratubwira aho uherereye utubwire n'ikibazo ufite cyangwa igitekerezo ushaka gutanga
murakoze nk'uko ubivuze nitwa tuyisenge jean d'amour mbere hano muri kenya nakunze cyane uwo muntu ubuhamya bwe bwatugiriye akamaro cyane kumva ijwi rimubwira ati ntiwemere gupfa nawe kuko agakomera bikamufasha kurokoka ibyo ni ibintu bitubaho no mu buzima bwa buri munsi umuntu yajya no gukora ikintu runaka cyangwa ikintu runaka kigiye kumubaho bigatuma abasha gukomera iyo yumvise ijwi ry'indi risa naho risunika riza rimukomeza rimukomeza bigatuma umuntu ahagarara yemye so ubwo buhamya rero ku bantu b'urubyiruko tukiri batoya ndakeka buzatugirira akamaro cyane wenda icyo gitabo tuzi ukuntu tuzakibona haba ku masoko tuzi araza kubitubwiraho dukeneye gusoma byinshi muri icyo gitabo yashyize hanze ariko by'umwihariko abana b'abanyarwanda natwe dukeneye kugira byinshi tugira kuri uwo mumama wakoze cyane
mu kanya gato turaza kwakira kwizera ariko reka dusubire kwa madamu mukanyirigira abanze agire icyo avuga kuri icyo gitekerezo cyawe jean d'amour madamu mukanyirigira madamu dimitiri uratwumva ubanza tutarimo kumvikana abanza tutarimo kumvikana neza ariko reka ku buhanga bw'ibyuma bongere badushakire mutumirwa wacu umurongo ngira ngo wari ugiye ariko twari tumaze kumva igitekerezo cya tuyisenge jean d'amour agira ati eh, ni igitekerezo cyiza kuba yaranditse icyo gitabo ati ubuhamya bwe bwadufashije eh, abaza ati ese icyo gitabo gishobora kuboneka hehe sinzi niba madamu dimitiri yashoboye kumva ibyo bibazo ah, reka tumubaze niba yashoboye ku- kubyumva kuko ntabwo twamenye Alo?
igihe yagendeye madamu dimitiri turakumva
halo Eh, turakumva
ni muranyumva cyane rwose turakumva
ah ok ntabwo nzi uko byari bigenze Eh, sinzi niba Ah, washoboye Jean kumva Damour.
igi- igitekerezo cya jean d'amour
jean damour namubwiraga ko igitabo ah, ki- muri kenya kirahari nagize amahirwe yo kukimurikayo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka hanyuma mbisiga muri um, bookstore ahantu bacuruza ibitabo hitwa nuriya shop ni muri nairobi mu mujyi um, kuri facebook yanjye nashyizeho link ashobora kuzagikomandayo cyangwa akajya kugikurayo cyangwa se yagira umuntu uvuye i kigali akakimushyira Um, naho ubundi ni igitabo ki- ki- gisanzwe cyanditse mu buryo abantu bi- bishimira kugisoma kuko gitanga inkuru um, nyayo kandi isobanura neza ukuntu ibintu byagendaga murakoze
radiyo ijwi rya amerika ngira ngo twizere ko jean d'amour eh, yumvise aho ashobora gukura icyo gitabo ibindi ngira ngo byari ibitekerezo eh, byo kugushimira no kuvuga yuko umusanzu watanze cyane cyane ku rubyiruko rwo mu rwanda ari mwiza reka twambuke twakire kwizera raki ahamad ikaza mu kiganiro muri saa yego yego yego uraho jofure mutagoma komera komera muvandimwe uherereye hehe igitekerezo cyangwa ikibazo
yewe ndi mu majyaruguru rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga Mm.
Eh, Ko ntabumva neza, igitekerezo Geoffrey?
njyewe buretse buretse ahmed buretse gatoya twumve ah, mu mu- mu buhanga bw'ibyuma banza byivanze
ni- yego Ah, reka tubaze abari ku buhanga bw'ibyuma turebe ko bashobora kubahuza kuko umutumirwa wacu ngo ntabwo arimo kukumva
yego
Ah, kwizera ongera utangire noneho twumve ko ah, ah, umutumirwa akumva
Eh, ndi mu majyaruguru rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga Mm.
Eh, ikibazo nari mfite ni igitekerezo ariko kivanze ne- n'ibibazo Mm.
Eh, ndarasa ku ntego ndagira ngo mm, mvuge ikintu kimwe burya mu buzima busanzwe hari igihe umuntu aba ari muri situation cyangwa mu bihe runaka akumva inspiration cyangwa se ijambo rimuha rimutiza imbaraga n'iryo jambo ntabwo ngo wi- mbumva wikwemera gupfa urabizi urabizi kwize guma ku murongo
yego guma ku murongo noneho turebe yuko tubona umutumirwa mu bundi buryo kuko ntabwo arimo kutwumva ariko twe turamwumva
yego
Eh, no- bu- ni umunota umwe gusa umunota umwe gusa tu- turagaruka iwawe ngewe nakumvaga nakumvaga neza rwose ariko eh, hagomba kuba hari ikibazo mu rwego rwa tekinike ariko turabikemura byanga bikunda
yego ze- zere zirabura wari uhe- ah, uherereye mu karere ka rulindo mu majyaruguru y'u rwanda niko tubwiye right
yego umurenge wa buyoga okay guma ku murongo gato inshuti mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mbibutse yuko iki ari ikiganiro muri sanga turaganira eh, ku gitabo cyitwa do not accept to die cyangwa ntiwemere gupfa cyanditswe eh, n'umunyarwandakazi madame dimitri sisi mukanyirigira wemeza ko yumvaga ijwi riri mu bwiruko riturutse imbere muri we mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ni nako abisobanura ah, tugerageje kongera kumushaka turamubonye noneho kwizera raki ahmed eh, ushobora gutangira igitekerezo cyawe umutumirwa arakumva
yego navuga ko ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Ndi umurenge wa buyoga Mm, madamu dimitiri Yego.
noneho uratwumva
yego ndamwumva Ah, twakomeje noneho Eh, ikintu nari ndi kuvuga Mm, eh, hari igihe umuntu ageramo runaka bikomeye akiyumvamo ijambo rimutiza intege rikamutiza imbaraga rikamuvuga ko atagomba gucika intege Eh, igitekerezo nari mfite ese icyo gitabo kiboneka mu mu zihe ndimi ese umuntu ashobora kukibona wenda mu rurimi rw'ikinyarwanda hari nk'igihe umuntu aba atarize nk'indimi z'icyongereza cyangwa igifaransa akaba wenda yakibona yagerageza bakakimuha wenda nko mu rurimi rw'ikinyarwanda ese umuntu ashobora kukibona mu kinyarwanda cyangwa se akaba nk'umuntu udashobora kuba wenda yagera ku bitabo bis- byanditse biri hard copy akaba yabona wenda ibiri soft ese nta gita- ntago yatubwira nka link wenda kuri murandasi umuntu ashobora kukiboneraho ni icyo kibazo nari mfite arakumva
yego arakoze cyane umuvandimwe ni- ku kibazo cye um, igitabo kiri mu cyongereza ariko ni- n'igifaransa turimo turagishyiramo kizarangira muri kuno kwezi kwa kane ikinyarwanda ntabwo turatangira kuko um, ntabwo kiramara kimaze umwaka umwe gusa ku isoko ubundi ikinyarwanda kizakurikiraho nabwo yazabimenya cyabonetse naho ubundi kuri murandasi igitabo kiri kuri amazon um, y'abanyamerika ni amazone y'i burayi mu gihugu cy'ubudage um, ndibaza ko ubu ngubu ariho yakibona kugeza uyu munsi nakoze
murakoze madamu mukanyirigira reka nanone dukomeze turimo turagerageza kugira ngo abantu batwandikiye ni benshi turebe ko twabaha ijambo mbere y'uko tugaruka ku bibazo byacu hano muri studio nestor nyandwi ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo nestor nyandwi uratwumva
ndabumva neza cyane Eh, uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
senderereye mu kibitoki cya Ru- cya rugombo mu burundi Mm.
eko
komeza komeza duga ku ijambo wa mugani uko mubyita ngira ngo
sinzi uko twumvikana neza menga amarezo nta twe turakumva ndabumva neza twe turakumva tanga igitekerezo cyawe cyangwa ibyo ushaka kubaza umutumirwa wacu
yewe umutumire nshaka kumubaza nti Mm,
nakurikiranye ndumva ko mu gihe ci- c'urwimo cya jenoside mu rwanda mm,
nakurikiranye ndumva ko uwo mutegarugori nibaza ko ariko mu rwanda babivuga yego
yumvise ijwi rimuburira mu mutima kugira ngo ntahave yicwa ace kimwe n'abandi Na- nashaka kumubaza nti rero mumumbarize arakumva
Ah, nashaka kumubaza nti mbega kamutegarugori iryo jwi ryaje mu mutima wawe rikaburira we wenyine hanyuma nawe ntugeze ku bandi iyo mburi kumbure bakanduruka bagapfa utababuriye none ntiwoba ubona ko rya jambo rivuga bibiriya ivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda we woba warikunze cyane kuruta uko wari gukunda na bagenzi bawe icyo ni ikibazo cya mbere uretse uretse kujya ku cya kabiri nanjye mbanze nkubaze
yego cyane wowe uri ahantu wihishe barimo kuguhiga bashaka kukwica iryo jwi Mm.
ukaryumva riguhumuriza wasohokamo ukajya kuburira abandi kandi nawe wihishe
oya wihishe ntabwo wa- ntabwo wagenda kuburira abandi wihishe ugomba kuba utabisobanukiwe Yari yihishe.
rero kubera ko yari mu bahigwa yari yihishe yari amerewe nabi kandi ngira ngo twabivuze mu byo twari twanditse
yego cyane jya ku kibazo cya kabiri
hanyuma ikibazo kigira kabiri Mm,
namubaza nti ni kuki haciye imyaka itari mike atari bwagaragaze ibyo byamubaye ko akaba ariko arabigaragaza ubu hataheze igihe kirekire byarabaye ni ukubera iki Um, byoba byari byaramwinyegeje iryo ryo ryoba ryari ryaragiye bigarutse mu nyuma byagenze gute nta gusubiza arakumva
Yego cyane.
arakoze cyane uwo muvandimwe mu gihugu cy'abaturanyi Eh, ku- kwandika igitabo ntabwo ari ikintu umuntu akora uko agitekereje kuko kiravuna gisaba ibintu byinshi ah, kandi noneho jenoside irangiye ibintu byose byari byasenyutse dutangira ah, bundi bushya kubanza kwiyubaka kubaka in- urugo kujya kwiga gushaka ibyo kurya gushaka imyambaro kwiremamo icyizere ku- kurera imfubyi ibyo byose ni ibintu byadutwaye imyaka myinshi kandi nanone kwandika igitabo cy'amateka ababaje nka biriya ntabwo ari ibintu byoroshye kuko bisaba no umuntu iyo abikora agenda anarwara kwinjira mu marangamutima y'ibintu byakubabaje ntabwo ari ibintu byoroshye ku buryo wabikora uko ubitekereje hanyuma mu rwanda mu gihe cyo kwibuka buri gihe twahora dutanga ubuhamya nagiye nagiye ngira igihe kinini cyo kubutanga mu magurupe menshi atandukanye ku buryo kubishyira mu gitabo kikajya muri edi- editing kikajya muri publishing byose ni process ishobora kumara igihe ariko muri rusange ntabwo imyaka makumyabiri n'umunani ah, ari myinshi cyane kuko na, nu- na mirongo itatu tuzaba tucyandika na mirongo ine ntabwo abanyarwanda tubana abacitse ku icumu rya jenoside tugenda duhora mu bi- mu bikorwa byinshi byo kwibuka abacu buri mwaka tuga- tuga- tugasangiza tugasangizanya ubuhamya tukabivuga ariko noneho kubishyira mu gitabo byose ukabyegeranya niyo ni umukoro utinda watinze ariko ndashima Imana ko byakunze ubu ngubu noneho ntabwo igihe ari kinini cyane kuko n'ubundi jenoside yakorewe abatutsi yadukorewe ko twayibayemo n'uko twayirokotse umuntu agenda abyibuka nk'aho byabaye ejo cyangwa ejo bundi nta na rimwe tu- tuzanaryibagirwa ndumva aricyo namusubiza uwo muvandimwe
urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika reka twambuke tujye kwa bimenyimana renovati kizito ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika unyarutsa igitekerezo cyangwa icyo ushaka kubaza umutumirwa
ego murakoze habana ashaka kuramutsa kwanza umutumire umubyeyi sisi Eh, kwanza ndamukurikirana eh, ku buhinga ngurukanabumenyi cyane cyane kuri twitter Eh, ndamuramukije bwa mbere
arakumva urakoze cyane wenda kuramukiza kizito
Mm. hama rero nanze ibitekerezo byawe n'ibyo bya kijya gitabo ndabishima nsanzwe eh, ni munsi igiseru bwa mbere nara- narabikurikiranye harabaye na spase yo kuri twitter ndayitabira ndumva Eh, nanjye nsanzwe ndi umu- ndi umurundi mugabo Eh, na- ntanguye kumenya ibyabaye mu rwanda vuba kubera nka imyaka bitabaye mbona mvuga ntumva ariko ubu nanjye gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi naragiye ndatahura bimwe bimwe bimwe ndabyumva nyine mudufasha gutahura ukuri no kumenya Eh, nanjye birankora ko cyane iyo bigeze kumva ibyabaye iriya mu mirongo icyenda na kane iriya gen- jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu bidukora ku mutima cyane Eh, nanjye bituma nyine bifasha ku mutima nuza kwegera no kuvuma mvugana n'abanyarwanda numva ukuri kwimbitse kubera nanjye hari aho mbisita nkumva nk'intara y'umuntu byamubaye ko nkarira nkajya mu cyumba nyine nkakorora amosozi nuko mugabo gusa intahe nkabona abadushinga bo barakomeye bigahita rero bi- nanjye binkomeza no kugira no ku no kugira umutima w'umuntu murakoze
urakoze cyane bimenyimana renovati kizito reka tureke madamu mukanyirigira agira icyo avuga kuri icyo gitekerezo cyawe
Um, byacikaga ntabwo numvise neza igitekerezo cye ariko numvaga asa n'ushima Mm, niko ah, bimeze anavuga ko akurikira ibitekerezo byacu kandi ko um, gukomera kw'abacitse ku icumu rya jenoside nayo bimukomeza Ah, sinzi niba mwasubiriramo O, ibyo Ibibazo ibyo yabagize.
wumvise rwose nibyo kandi siwe gusa tugiye kuri facebook hari uwitwa viteri nzinda avuga ati amajwi iyo n'abatizera bamwe barayumva nk'uko n'abizera bose atari ko bayumva ahubwo se ku ijana ni bangahe bagira amahirwe ko n'umwe ashobora kuburamo uwo cedric eh, ukwizabigira we ati iyo biri mu mugambi w'uhoraho urarokoka rwose moyize ntakiruta imana ati birashoboka cyane bisaba kuba wizera domis gasarabwe ati yego urabyumva kandi ukanaritandukanya n'andi patrick habimana ati good news ngira ngo ubwo ni ukuvuga ngo eh, iyo- iyo ni inkuru nziza bot eli blanche ati iryo jwi ryumvikana gusa mu mutima wuzuye ubutwari no kwizera reka tube turekeye aho komenti zo kuri facebook tujye nanone ku kibazo hari aho uvuga mu gitabo cyawe uti iyo ubonye ubugome ndengakamere bwa muntu ukabona urupfu rukubungaho kubera uko wavutse ubwoba bukomaho bukamera nk'ubuzima bwawe buhoraho uti numvaga gupfa muri jye nkumva urupfu ku ruhu rwanjye nkarurebesha amaso yaba areba cyangwa ahumirije nkumva impumuro yarwo ndetse rimwe na rimwe nkumva ameze nk'urimo kurukoraho Ah, mu kanya wari uvuze uti kwinjira mu marangamutima y'ibintu byakubabaje eh, bi- bi- birakurwaza ugereranyije n'ibyo bintu wanditse muri icyo gitabo ah, n'uko umeze muri iki gihe wavuga ko washoboye kuva muri iyo mimerere y'icyo gihe muri uko wari umeze muri icyo gihe burundu cyangwa bijya bigera ko wumva wongeye kugaruka aho hantu
Yeah, um, urakoze cyane Geoffrey muri jenoside yakorewe abatutsi buri wese yabaga yihishe ariko arindiriye ko bamwica kubera ko buri munsi bazaga abicanyi bakaguhamagara bakakujyana ku cyobo bakagushyiraho imbunda bakagukubita rimwe na rimwe ah, ukicwa n'inzara ukicwa n'inyota ukanyagirwa ukarara hanze mu mbeho mu bihuru ibyo byose byagendaga bitwegereza ku rupfu byatumye urupfu nyine umuntu wese yumva uwahigwaga agomba kwicwa yageze aho yumva rwumva hafi ye Ah, ku giti cyanjye rero numvaga ndubona numvaga ari buri segonda buri munota nahura narwo niyo mpamvu no kurwivanamo byongera bikagorana kongera kumva ko noneho warokotse ko byarangiye ko nta muntu ukikwirukankana bya- byaragoye bisaba igihe ubwo bwoba rero bwarakomeje njye njyenyine bagenzi banjye benshi baracyanabufite n'uyu munsi Ah, ariko hamwe n'imana nk'uko twabivuze umuntu agenda agerageza kubwivanamo no kubwikuramo nkatekereza ko rero ngereranira icyo gihe n'uyu munsi ubwo bwoba bwaje gushira kuko ah, mu rugendo rwo kwiyubaka hagiye hazamo n'ibindi byinshi byiza nko kugira umuryango kugira umuryango mushya ukabyara ah, uka- ugatera imbere mu bintu byinshi bigusaba igihe mu kubikora nk'akazi ka buri munsi ah, kwiga ibintu byose bituma uba uba ufite ikintu ukora kandi kiguhugije bikwambura wa mwanya bigabanya wa mwanya wawe wo gutekereza byinshi Ah, ntekereza ko rero muri ayo marangamutima y'icyo gihe n'uyu munsi navuga ko byahindutse ariko katabura kano k'ubwoba no kongera kumva usubiye muri mirongo icyenda na kane ah, kongera kumva uri wenyine ushobora guhura n'umuntu mu muhanda ukibuka ko mwihishanye ahantu uka- ukaba usubiyeyo ushobora kwibuka umuntu wawe wishwe uhuye nk'umuntu basa cyangwa biganye pirimeri cyangwa segonderi wari inshuti ye ukongera ukabyibuka ariko kuko hari humure hari na cya cyizere ko bit- bitakiriho bitazongera no kubaho ugatuza bigahinduka byose ubuzima bukagira iki- eh, ikindi cyerekezo n'ikindi cyizere cy'ubuzima n'icyanga cyabwo no kuburyoherwa nabwo no gukora ibyiza byinshi bitubagiza bimwe bya kera bibi ntekereza ko icyo gihe dimitiri sisi mukanyirigira w'icyo gihe n'uyu munsi ari abantu batandukanye mu myumvire mu cyizere no mu buzima busanzwe muri rusange murakoze Mm. reka dusubire ku murongo wa telefone twakire elfaz ntirushwa amaboko ikaze mu kiganiro muri isanga utubwire aho uherereye utubwire n'icyo ubaza umutumirwa wacu
hano Eh, turakumva
murakoze cyane
Mm.
No, ndi ni Eliphas umunyaruguru
komeza Eh, ni mu murenge wa busanze Hmm?
komeza komeza igitekerezo
nagira ngo mbashimire kuba mwakoze ku kiganiro nk'iki ngiki natwe turabyishimiye kuba twahurira kuri iki kiganiro Mm.
ubwo icyo nabaza umutumirwa ni uburyo bwo kujya uburyo bwo kurangiza iki kiganiro ese bizajya birangira ryari ese nta bintu by'impinduka uburyo bu- buri imbere nyuma y'iminsi ijana ibiri imbere
oya oya ntabwo ntabwo wumvikanye erifa ongera ubaze ikibazo neza twumve
nta nyine uvuga ati nta nishimiye uburyo twahurira ku kiganiro bitya Mm.
Eh, noneho igihe cyo kurangiza ikiganiro mu masaha yo kugira ngo tubone n'ukundi twakora n'akandi kazi kari aho eh, tujye no mu tundi turimo mu mya- mu minsi y'ijana iri imbere nk'uko ibintu byagenwe mu itegeko nta bintu by'impinduka bindi birimo ko usanga abantu muba muta- muhura mu nzira bakubwira ibintu biri aho bitagira epfo na ruguru
ibitagira epfo na ruguru umuntu se.
ya Ushaka- umuntu ya ya
Bo- ha- have nkwerekeye erifa iki kiganiro turimo Amen.
cyitwa murisanga eh, ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kiba buri munsi saa yine eh, amini saa kumi kugeza saa kumi n'imwe eh, kikamara isaha imwe tukaganira ku ngingo zitandukanye eh, ntabwo ari ikiganiro kivuga gusa ku byabaye mu rwanda mu gihe cya jenoside ni ukuvuga rero ngo insanganyamatsiko y'uyu munsi i- niyo Mm.
niyo yagarutse eh, kuri iki gitabo sinzi niba wabonye eh, ndabona Na- watwandikiye nayibonye- uduha nayibonye nimero posite nayi- ndumva nayibonye eh, ni ni icyo rero cy'uyu munsi ntabwo ari ukuvuga ko aribyo bizajya biba eh, buri- buri munsi ni ikiganiro cy'umunsi umwe urakoze cyane kandi kuhamagara ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri sanga turaganira ku gitabo do not accept to die madame mukanyirigira umuntu witwa mushinzimana g fabier ati don't also accept to kill mu yandi magambo ati ntukemere kwica ubu butumwa atanze hari icyo buvugaho
Eh, ubutumwa bwe ntekereza ko um, bufite okay, simbona aho buhuriye n'igitabo mesaje iri mu gitabo cyanjye muri rusange Mm, ariko nshatse kubishyira muri muri genero pepa niko tubyita na- namubwira ko n'ubundi muri buri muntu wese hari ayo majwi kandi atubwira icyo gukora Ah, uwica rero nawe yitekerejeho neza agatega amatwi umutimanama we yasanga umubuza kwica nk'umubuza ikibi icyo gihe rero aw- awuteze amatwi akanawumvira yabyirinda Ah, ni nicyo tuvuga ngo muri muntu- buri muntu wese harimo amajwi agenda amubwira icyo gukora aturuka ku mana cyangwa se ku mutimanama we ubwo a- a- arimo kwica akabibwirwa ntiyakwica ariko nta hantu bihuriye na mba n'ubutumwa bwanjye mu gitabo gusa nawe afite afite ukuri kuko aramutse arimo kubikora ijwi rye ry'umutimanama rikabimubuza akaryumvira yabireka murakoze
eh, ibi nyibukije ahantu mu gitabo cya wayanditse uvuga ko wari umaze iminsi wihishe ahantu mu gihuru unyagirwa um, ubura ibyo gufungura ugerageza kurya ibibabi birakunanira ururimi rurababara ugeze aho ugera ku munota wishwe n'inzara uraryama urasinzira ukangutse ubona umuntu aguhagaze hejuru utekereza ko aje kukwica ariko ntiyakwishe
yego ntabwo yanyishe nyine ubwo nawe yumvise ijwi rimubwira ngo gira neza ubu turi ku majwi Eh, u- uwo yari umuturanyi ariko sinari nzi ko ari umuntu uzi ko nda- ndaho hantu we yari yarambonye njyamo kandi harashize iminsi nk'itatu kuba rero yarabyibutse ni uko yabonaga n'abicanyi bajyamo bica abantu hafi aho ariko akaba atari yarigeze wenda abona banyica icyo gihe rero yari aje kungirira neza kandi ndamushimira no kuba namubuze ngo mushimire ariko um, ntabwo byari byoroshye Geoffrey icyo gihe no kubyanga byari bigoye kuko nabonaga ari we a- ari we muntu ndashaka yanyitsa ariko basi kuva aza aho ndi no kuva yifuza kungirira neza yampaye icyizere cyo kumukurikira kandi kuko yarabishoboye
uvuga uku- abatarasoma igitabo nibagisoma bazabibona Mm.
Mm, uvuga ukuntu shebuja yamutunguye noneho eh, akamusaba kumushyirira amazi muri dushe yahagera ukareba mu maso ye ukabona afite ubwoba afite n'amarira muri make niho wa- wagize icyizere ko ntacyo ari bugutware ariko wagiye utabashije kumenya izina rye
yego nagiye eh, nagiye ntashobora kumenya izina rye kuko n'ubundi ntabwo nari nzi ko ngiye uwo utazagaruka Eh, ariko ni kwa kundi nyine numvaga n'ubundi nzapfa ejo cyangwa ejo bundi ntabwo icyizere cyo kubaho ntabwo cyari gihari natekerezaga ko n'ubundi bari bunyitse nta mpamvu yo kwirirwa mfata amazina ye kuko na- kongera kumubona ntabwo byari ibintu bishoboka cyane cyane kuri njye muri icyo gihe Ah, nagarutse rero kumureba nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ikimara guhaga- guhagarikwa nsanga nta kihaba Ba- baranambwira ngo aho hantu habaye imirwano cyane hagiye hagwa ibisasu ashobora kuba yarabi- yarabi- yarabikuyemo nawe agapfa Ah, gusa yangiriye neza ndamushimira akabera n'umugisha aho ari hose ariko ah, ntabwo nafashe izina rye ariko ndamwibuka duhuye namumenya nibyo rero nababwiraga kare ibintu bya kiriya gihe byose umuntu agezwa nk'aho byabaye ejo amazina ayo ayo namenye ndayibuka n'amasura y'abantu ndayibuka
Mm. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inosa ikaze mu kiganiro muri sanga utubwira aho uherereye utubwire n'igitekerezo cyawe
yego murakoze cyane geoffrey Mm.
nitwa mugabo innocent Eh, nkaba ndi mu rwanda ubu tuvugana ndi i kigali nari ndi ku kazi mpagurutse mu biro mbanza guhagarara iruhande Eh, ubundi nkomoka mu karere ka bugesera ndetse jenoside yabaye ni gaprimeri niho narindi Mm.
jenoside rero ya- yabaye nari ndi mu wa gatandatu primeri urumva nari umwana ariko umaze kugira ubwenge Ah, ibyabaye mu rwanda biragoye ko mu minota mikeya umuntu yavuga ibya jenoside byari ubuzima bukomeye koko isi yaratwanze isi yaratwanze ku buryo iyo mbivuze ngira emosiyo mbona nyihanganiye
Mm, komera komera ihangane isi yaratwanze ku- kugera ku rwego ah, abantu ba- bagera ubwo bacumuriza imbwa imbwa ziraduhiga mu bihuru byose Eh, ariko ntabwo na- eh, eh, jewe eh, eh, jenoside itangira nari ndi kumwe na mama hanyuma ba- ba- ba- bo bashoboye kugera ku kiliziya cya nyamata kiriya biciyemo abantu Mm.
Ah, yewe ngira umugisha umugabo wampishe umuvandimwe sinakurikiye neza amazina ye ariko eh, we ntiyamumenye ariko jyewe naramumenye anariho yari umusore mutoya nibwo nabonye eh, mu- abantu babi babaho ariko mu bantu babi benshi habamo umuntu mwiza atuye kicukiro namusuye nka kabiri n'ubu ngubu ndateganya ko muri iki cyunamo nzamugeraho yari umusore niwe muntu nabonye yicara ararira viyani yitwa viyani Eh, naramubonye yicara ararira arira abantu uburyo bicwaga badafite gitabara aduhishe aduhisha turi benshi bamwe baza kugenda bapfa ariko yewe na- na- nashoboye kubaho arahari rero ah, ni abantu bakeya bashoboye gukora nk'ibyo ariko ah, biragoye ko nakubwira ibya jenoside mu minota mikeya gusa twarahizwe tugira ubwo tuva aho ngaho abantu twihishe mu bihuru Ah, yewe ndibuka abantu bazi i nyamata mu bugesera ah, twari tumaze n'ubundi imyaka ibiri turi impunzi turi impunzi twabaga ku mashuri yo ku musigiti wa nyamata twamaze imyaka ibiri kuva icyenda na kabiri icyenda na kabiri bishe abantu turahunga tuva ku masambu abantu bati- bamwe basubira ku masambu abandi batinya gusubirayo Eh, namaze umwaka nkiga kubera iyo midugararo yabaye muri mirongo icyenda na kabiri n'ubundi bari baratangiye kutwica icyenda na kane rero ubwo byabaye byabaye ibindi koko bishe abantu cyane gusa igikomeye kandi eh, nananditse nanashimira Dimitri Sisi nshimira abantu bandika ibitabo kandi nanjye uko bizagenda kose eh, nashoboye kwiga nanjye nzandika ibitabo kuko amateka yacu tugomba kuyandika tugomba kuyasigasira tugomba kuyazigama kuko ibyatubayeho ntabwo aho mama ntabwo uzi ikwiye kubyibagirwa sinzi rero murakoze keretse hari ikibazo muri bumbaze ariko ndebye kuvuga amateka y'aho naciye hose eh, naza gutwara umwanya munini wenda bitewe n'iminota mugira Mm, watwara umwanya munini koko ariko ndibwira ko uyanyuzemo mu buryo bu- buvunaguye Um, ariko ndenda kukubaza uh, dimitri aragira ati ku munsi nk'uyu ayo ni amagambo ari mu gitabo ati ku minsi ku minsi nk'i- nk'uyu nibazaga impamvu batanyicaga kuko byari bimeze nk'aho gupfa ari byo byari kuruta
Mm. cyane ayo Ah, icyo magambo avuga- urumva wamubwira iki ayo ayo- Uh, ku- ku- ayo magambo ye Eh.
iteka iyo umuntu iyo ubona Mm.
eh, iyo ubona ubuzima bukomeye hari igihe uba ubona nta nzira yo kubaho ni ukuvuga iyo iyo ubona nta nzira zihari zo kubaho Eh, ni- ni- ni- ni- ni- ni inzira ya nyuma yo gucika intege ibyo yatekerezaga ni uburyo bwa nyuma bwo gucika intege cyangwa se gutakaza icyizere mu buryo bwa nyuma kuko eh, bwana Geoffrey muri jenoside Mm.
Ah, nta- umuntu wabaga uriho mwashoboraga kuba muri abantu mirongo itanu bakabica hakarokoka babiri ukagenda ukajya mu kindi gikundi cy'abantu mirongo itanu bakabica ukarokoka uri umwe ni ukuvuga wageraga aho ngaho ukabona na- nawe umu- ntabwo waba ufite icyizere cy'iminota itanu iri imbere yo kubaho nta cyizere cy'iminota itanu i- iri imbere yo kubaho wabaga ufite ni ukuvuga ari umuntu yata- yageraga aho ngaho agatakaza agatakaza ubuzima mu ntekerezo agasigara ugasigara ubona eh, gusigara n'ubundi no kubaho nta kintu bimaze Eh, no- nabyita iki ni ukuvuga ni ni- ni- eh, ni- ni- ni ugutakaza intekerezo zi- z'ubuzima kugera ubwo ubona eh, kubaho bitekiri ngombwa cyangwa byatakaje eh, wa- wa- eh, aka- aka- hari ibyo bita mu kirundi akanovera eh, akanovera sinzi ukuntu mu kinyarwanda bu- nabuze n'iningi yabyo yuzuye igisobanuro cyabyo cyuzuye Mm, ngira ngo- ariko ngira ngo birumvikana
i- ikikwereka ko byari ugutakaza icyizere cya nyuma ni uko nyuma y'aho aba efuperi inkotanyi ifatiye igihugu bakereka abantu ko bashobora kubaho abantu bongeye kurema ubuzima kugeza ubwo abantu ba- noneho bajya mu murongo bakiga noneho ugasanga abantu bakunze ubuzima ni ukuvuga iyo ubuzima bu- bu- a- a- a- a- n'izo biyoloji n'izo biyoloji nkeya iyo iyo umuntu akomeretse bikomeye nari nabibonye koko ibyo nabayemo bya- byampaye egisperiyanse n'ubwo nari umwana Mm.
U- umuntu ukomeretse agakubitwa n'ikintu kiruta uko ubwonko ibyo ubwonko bushobora kwakira ah, ah, ah, ntabwo amenya we ko yakomeretse abibwirwa n'abandi ashobora ku- kugenda ava abantu bakifata ku munwa we akababwira ati habaye iki A- ataramenya n'ibyabaye nka- bi- bikaba byamara nk'iminota ibiri nawe akaza kwikanga abonye amaraso ava ni ukuvuga hari hari ibyo ubwenge bwacu ubwonko bwa muntu bushobora kwakira ah, nk'ububabare hari ububabare burenga ah, ubwonko bwa muntu Ni- ni- nicyo rero navuga cyamubaye Mm. urakoze urakoze cyane inosa reka tugushimire cyane ko udusangije nawe ibyakubayeho bikeya kandi ukaba utanze icyo gitekerezo twambuke tujye kwa kasimu mupenzi kaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze nitwa mutsinzi kasimo nk'uko mubivuze aba mperereye mu rwanda umu- mu karere ka bugesera umurenge wa gashora Ariko njyewe icyo nagira ngo mvuge ngira ngo nshimire uwo mutumirwa mubwire yuko wenda hari uruhare runini izo nyandiko ze cyangwa iki gitabo cye cyagize mu kubasha guhumuriza abantu kandi ni ibyo kwishimirwa nagira ngo mubaze ese hari ibindi bitabo agerageza kwandika cyangwa se izindi nyandiko zerekeranye no guhumuriza abantu murakoze
urakoze kasimu arakumva reka gusubiza
kenshi murakoze cyane ni byo koko ntekereza ko umuntu wese afite ku icumu rya jenoside afite iyo nshingano yo- yo kuvuga yo kubara inkuru ah, ku bi- ku- ku mpamvu ebyiri z'ingenzi iya mbere ni ukubwira ni uguha amakuru no kwigisha ah, sosiyete nyarwanda n'iy'isi yose kuko jenoside ni ni icyaha cya- cyibasiye inyokomuntu inyokomuntu ntabwo ari umunyarwanda gusa igera ku isi yose ni nayo mpamvu neva egeni ko bitakongera kubaho bireba abantu bose kuri iyi si Ah, kwigisha abantu rero cyane cyane aba- abato abadukomokaho n'abato kugira ngo bamenye uko byagenze nabo bafate ah, icyemezo cyo ku- cyo kubirinda aho bari hose ah, no kuba badetekita babona ah, ibimenyetso byerekana ko bishobora kubaho aho bari noneho baga- bagakora akazi kabo bagakora ah, icyo bashoboye cyose kugira ngo barinde sosiyete birinde barinde n'ababo aho baba bari hose iyo ni ni inshingano ya mbere iya kabiri ni uku ni ni ukwibuka no guha icyubahiro abacu bishwe bazize ubusa aha niba twaragize amahirwe yo kurokoka tugomba gukora ku buryo bitazongera kubaho ariko nanone abacu aho bari tubereka ko tutabaye imbwa ko twasigaye mu cyimbo cyabo turi abagabo kandi baharanira gukora neza no kugira neza aho bari hose izo nshingano ebyiri rero izo mpamvu ebyiri nizo zatumye cyane cyane nandika ni nazo zituma n'abandi benshi muri twebwe babyandika Ah, nkaba rero uretse iki gitabo nkunda kwandika izindi nkuru ndende kuri kuri ah, ku mbuga nkoranyambaga Ah, ariko ntabwo bihagije ni uguhozaho ni uguhozaho kuko usomye uyu munsi si we usoma ejo kuko rero nandika n'ukundi wese yakwandika ni ni akazi ni ni ubushake buhoraho bwo kugira ngo ibintu byose dufite mu mu- mu mitima tube twabivuga tubisangize abandi jofure yigeze kuvuga ko nanditse bike kuko ni bike mbone nka mirongo irindwi ku ijana niyo mpamvu ruba zandika n'ibindi wenda bizaba ari mu gitabo wenda bizaba ari mu ndirimbo cyangwa mu mivugo ari- ariko uko bimeze kose mu gihe cyose nzaba ndiho nzakomeza mbyandike ni byinshi cyane kandi ah, kugeza uyu munsi abasomye n'ubutumwa bampa ni uko mbona bigenda bifasha abantu kubimenya cyane cyane urubyiruko kandi urubyiruko nirwo rwa- nirwo rwanda niho- nirwo rwanda rw'ejo n'iyo si y'ejo n'icyo- nibo bakeneye cyane kubyumva no kubi- no kubishyira mu bikorwa kugira ngo barinde birinde barinde n'ababo aho bari hose murakoze Mm, reka twakire idirisa ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika utubwira aho uri utanga igitekerezo cyangwa ikibazo
murakoze cyane nitwa idirisa bakungu nemereye hano i kigali mu rwanda Mm.
Eh, ndashaka kubaza umutumirwa ni ukuntu twabona icyo gitabo mu rwanda kugira ngo tubashe kugi- tubashe kugisoma kuko natwe turagikeneye
arakumva
Eh, ni ikintu mubazaga atworohereze turebe ukuntu twabona icyo gitabo Eh, kandi n'ikindi Muragishaka mu- nashaka kumusaba noneho aza- azati- azakitwandikire ku bwinshi aki- akitugezeho
Yeah, arakumva
Eh, murakoze cyane nahoze mbivuga kare um, mu ki- mu kinyarwanda na- nacyo nacyo bizaza ntabwo wenda ari uyu munsi cyangwa ejo kuko ubu ngubu nari mfite izindi ngufu ndimo kugishyira mu gifaransa ariko nyuma yaho ni ikinyarwanda kizakurikiraho ubwo rero ku banyarwanda n'abarundi aba- abavuga ikinyarwanda gusa batumva izo izo ndimi zo- z'amahanga zindi namwe murararitswe nibaza ko umwaka utaha uzajyana naho cyarabonetse
Mm. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni madame dimitri sisi mukanyirigira wanditse igitabo do not accept to die cyangwa se ntiwemere gupfa icyo gitabo nicyo tuganiraho kivuga ku mibereho ye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda n'uburyo yarokotse cyane cyane bimwe mu bintu bikomeye yibuka byamubayeho ah, byatumye atekereza kwandika igitabo madamu mukanyirigira akana k'agakobwa k'imyaka makumyabiri n'ibiri icyo gihe bicaje ku marembo y'ibitaro bya chik bavuga bati dore icyitegererezo cy'inyenzi uko zisa kuva icyo gihe kugeza ah, ku mumama w'abana batanu ufite metirize ebyiri ni ikintu gikomeye cyane
buriya se
Mm, ni- niko mbitekereza
aha yego yego ni ibintu bikomeye ugereranije n'uko wenda umuntu aba yarahereye hasi byose byasenyutse byose byapfuye bitakiriho ariko nanone jenoside yakorewe abatutsi kuyirokoka yampaye umukoro wo gukora cyane no gukora byinshi bishoboka kuko buri gihe numvaga ari nk'inyongera umuntu yumva ari nk'inyongeza ari mu buzima abonye bigoranye ku buryo ntakongera kubutesha guta igihe ntekereza ko ikintu cyo guta igihe no kumva ko turimo kongera kubaho ubuzima tubonye ari nk'inshuro ya kabiri ni inyongezo niyo mpamvu tuba tugomba kuyikoresha cyane ibintu byinshi icyarimwe kandi hari na n'iriya myumvire yo kwibaza ko abawe badahari hari ikintu urimo kubakorera hari hari hari nka poromisi urimo kubakorera kutazabimbwa kuzagera kuri byinshi kuzubaka kuzahora uribuka kuzagera ku bintu byinshi mu gihe gito ufite nibaza ko ariyo ariyo niwo mukoro twari dufite kandi ngewe ku giti cyanjye nuko nabyumvaga numvaga ubuzima mbonye bigoranye ushobora kuzongera ukagira ikibuhagarika agomba gukora byinshi icyarimwe mu gihe gitoya urakoze cyane byose
valentine ni valente bambwiye ko ari valentine naringize ngo ni umukobwa ndakwishegura ahubwo ni valente ikaze mu kiganiro muri isanga nyakubahwa
murakoze cyane
gabanya radiyo gabanya gabanya radiyo irimo irakubuza kutwumva gumishaho telefone ukureho radiyo
noneho nitwa mirani valante nkaba ndi mu burundi mu ntara ya kirundo muri komine ntega halo turakumva komeza igitekerezo minani noneho rero ndashaka nshimire umumama ku buhamya ari karagerageza guha abanyarwanda mbere n'abandi bumviriza radiyo ariko nagira ndamubwire burya hari abanyarwanda benshi barumvikira ikinyarwanda cyane mbere n'abandi nkatwe turabarundi ikinyarwanda turagisoma biba byiza bandikisha bagiye babyandika mu kinyarwanda kuko abenshi nicyo dukunda kumva n'aho abenshi baba barize ariko usanga abenshi ni abavuga ikinyarwanda rero agishyize mu kinyarwanda byaba ari sawa hama nagira nisabire ngaho ku iradiyo yanyu nta kuntu mushyira ko agatanga ubuhamya bwirambuye mu majyambo tukabwumva hano ikindi kandi navuga ibyabaye na gahomero noneho nuko tugomba kuvuga ngaho iwacu emwe iyo turimo turabyumviriza turumva ko biteye ubwoba cyane rero kuba yarumvise ijwi rimera nk'iryo muburira rikamuremesha bimwe ibyo birakunda kubaho mu mutima w'umuntu hakaza ibyiyumviro bibiri kimwe kikakugora ikindi kora iki ariko ugasanga kumbure ijwi ryo mu mutima niryo ririko rirakora rigashobora gutuma umuntu arokoka bene ibyo hari igihe biba umuremyi aba yakinze akaboko ku bisanzwe turashimira umuremyi cyane kubera ko hari igihe aturokora mu bihe mengo ntitwari no kurokoka rero emwe kuba yiyumviriye kwandika igitabo ni byiza cyane turabishima kuko n'abatari bwavuka bahari ubu bamenya amateka babandanirizaho n'abandi bagenzi dukunda kubumviriza murakoze cyane urakoze cyane minani ngira ngo kuri ibyo wari uvuze hari aho yabisobanuye ko ari mu mugambi wo kuzandika igitabo mu rurimi rwa gakondo ubwo ni ikinyarwanda abasoma ikinyarwanda ngira ngo bashobora no mu burundi aho ngaho mushobora kubyumva icyo yari yakivuzeho ariko reka ne kumusubiriza cyangwa se ibyinshi ngira ngo ni ibitekerezo ariko reka ijambo ndimusubize kugira ngo agire icyo avuga kuri ibyo wari umaze kuvuga
yego urakoze joseph nk'uko nabivuze nk'uko nabivuze kare ku bibazo n'ibyifuzo by'abamubanjirije nibyo koko igitabo iki not accept to die cyangwa se ntiwemere gupfa no mu kinyarwanda kiza- kizageramo kizasohokamo no mu rurimi rw'ikinyarwanda rwacu Ah, n'abaturanyi b'abarundi bumva ndetse n'abandi bantu benshi muri kano gace k'ibiyaga bigari Ah, ariko ni gahunda nyine ah, ishobora gutindamo gato kuko ntabwo biba byoroshye Ah, ariko bizaza abanza icyongereza nkurikijweho igifaransa kizasohoka mu cyumweru gitaha hanyuma ikinyarwanda nacyo gitangire bisaba umwanya no- n'urugendo ariko bizaza murakoze
Eh, urakoze cyane madame dimitri hano mushinzimana g fabien ati ibi birashoboka cyane ko umuntu yumva ijwi ry'inkomezi mu gihe ageze mu mage bityo yaba yaragiye gucika intege akarushaho gushikama turagenda tugana ku musozo dushigaje iminota ine reka iyi minota nyiharire icyo nakwita wenda nk'umwanzuro madame eh, dimitri mukanyirigira Eh, mu masaha make mu rwanda haraba hatangiye icyunamo eh, cyo kunamira ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda abazize jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ubutumwa bwinshi watanze bukubiye muri iki gitabo ariko noneho no muri iki kiganiro hari igitekerezo hari ubutumwa bwihariye eh, ushobora gutanga muri iki gihe wumva tutarangiza iki kiganiro butakuvuye ku mutima
yego murakoze cyane joseph kumpa umwanya n'amahirwe yo kwifuriza abanyarwanda ah, abacitse ku icumu rya jenoside gukomera muri iyi minsi yo kwibuka tuzatangira ejo mu masaha make ari imbere Um, ntabwo biba byoroshye ariko ni ukwibuka twiyubaka kuko ah, imyaka makumyabiri n'icyenda irashize turacyariho byari bigoye ariko byash- byarashobotse ko twiyubakamo icyizere cy'ubuzima bushya ah, no gufatana urunana kugira ngo dufashanye kandi ah, nifuriza n'abanyarwanda bose bose muri rusange aho bari hose kuvanamo ubutumwa bw'icyizere bw'ejo hazaza no kubiharanira guharanira ko ah, amacakubiri yaranze iriya myaka n'ubwicanyi bitakongera kubaho ukundi ah, mu rwanda tukiyubakira nyine ah, sosiyete y'igihugu kizira amacakubiri kizira jenoside akaba ari nicyo tuzaraga abana bacu n'abazabakomokaho hanyuma akaba ari n'uburyo bw'umwihariko umuntu wese afite ikosa rya jenoside yakorewe abatutsi bwo gushima um, leta dufite no gushima uh, inkotanyi zaturokoye kuko byanaduhaye igihugu gitu- gitekanye dushobora kuvuga n'izi nkuru zacu kuko jenoside zagiye ziba mu rwanda mu myaka ya- yashize yabanjirije icyenda na kane za mirongo itandatu na gatatu za mirongo irindwi na gatatu icyo gihe cyose ntabwo aba- abazirokoraga bashoboraga kubivuga ntabwo twabimenyaga ngo tubone n'ukuntu twakwirinda n'ukuntu twabyamagana akaba rero ariyo mpamvu buri gihe ah, ndangiza ikiganiro nshima inkotanyi zahagaritse jenoside zikaturokora nkanashima n'ubuyobozi dufite uyu munsi kuko buduha umwanya sipesi yo gutuza no kwibuka abacu dutuje kandi dufite uburenganzira dufite n'ejo hazaza tuhabona neza murakoze twihuse cyane iki gitabo abagishaka bakibone hehe
turakoze igitabo mu rwanda kiri ahantu hose bacururiza ibitabo muri karitasi mu mujyi muri ah, ku gisozi kuri memoriyare ya jenoside iri ku gisozi ku kibuga cy'indege i kanombe mu kirezi ku kacyiru mu- mu shopu yitwa karisma muri kigali ayisi nawe ni ku kacyiru kuri beka arena ihari i remera hafi ya sitade hanyuma mu mahanga cyaboneka muri kenya muri shopu yitwa nuriya iba nairobi mu mujyi no muri canada hari ah, ribuye ry'ikiruza yitwa enagasiri amasaha aratujyanye iminota iradushiranye madame dimitri reka no kuri tugushimire murandasi murakoze reka tugushimire cyane umwanya wahaye ikiganiro muri isanga ah, kandi tunakwihanganisha dushimire n'abandi bose twari kumwe bakuri iki kiganiro n'abakigizemo uruhare kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma murakoze cyane